iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika hivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi shoti weve kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora ariko no kudusanga kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu turi no ku rubuga rwa facebook na youtube vewa radiyo yacu hano muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi uyu mwanya ni uw'ikiganiro muri isanga turabaganirira ku buryo bwo kwita ku nyamaswa zibana n'abantu mu rugo ikaze mwese kuri radiyo yanyu muze muganire n'umutumirwa muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi nshuti z'ijwi ry'amerika nongere mbaha ikaze kuri radiyo yanyu tumaze igihe tubaganirira dutumira abaganga bita ku buzima bw'abantu uyu munsi noneho twabazaniye uwita ku buzima bw'inyamaswa zibana n'abantu mu ngo bamwe muri mwe mufite amatungo muzi uko muyitaho buri munsi murayagaburira murayavuza mukayakorera n'ibindi byose akeneye ariko hari bamwe muri mwe mutunze inyamaswa zirimo nk'imbwa n'injangwe zikunze kuba hafi y'abantu nk'uko bivugwa ko imbwa ari inshuti y'umuntu cyane mwaba mwifuza rero kumenya icyo mwazikorera uyu ni umwanya ese izi nyamaswa nazo muziha umwanya uhagije muzitaho gute ni gute zikeneye kwitabwaho muganga jean bosco turi kumwe nayo turi kumwe hano kuri telefone kugira ngo muganire ari i kigali mu rwanda mube hafi rero musobanuze ibyo mwifuza kumenya kuri aya matungo magufi muduhe nomero zanyu nk'uko bisanzwe tubahamagare noneho rero twakire umutumirwa wacu muganga jean bosco turi kumwe nayo uraho neza urakomeye
muraho neza ejeni murakoze cyane ye tugushimiye uyu mwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika
murakoze cyane kuri uyu mwanya muduhaye kugira ngo tubashe kuvugana n'abakunzi ndetse n'abakurikiye ijwi ry'amerika ku bigendanye n'uko amatungo abana n'abantu cyangwa se inyamaswa zibana n'abantu zitabwaho
yego urakoze mu kiganiro muri isanga twungukiramo byinshi rwose kubera ko dufite amahirwe yo kubona inzobere zitandukanye tugasobanuza ibyo twifuza kumenya kandi tugahabwa ibisubizo uyu munsi twifuje kubona amakuru ku buvuzi bw'inyamaswa cyangwa se amatungo magufi cyane cyane ayo mwitaho ku bitaro new vision veterinary hospital ya kigali ariko rero reka mbanze ngusabe muri make ugire icyo tubwira kuri ibi bitaro muri rusange icyo twabimenyaho mbere y'uko tuvuga ku nyamaswa mwitaho muri make n'icyo watubwira kuri ibi bitaro
murakoze cyane nk'uko mwari mubivuze amazina yanjye ni dr jean bosco turi kumwe nayo nkaba nkorera mu bitaro bya new vision veterinary hospital bikorera mu rwanda ni ibitaro byita ku matungo atandukanye harimo ayororwa mu ngo atanga umusaruro nk'inka ihene intama mu rurimi rw'amahanga twita livestock noneho tukagira n'indi shami ryita ku matungo magufi by'umwihariko imbwa n'injangwe ndetse tukagira n'ishami rya laboratwari aho dusuzuma indwara zitandukanye mbere y'uko tuvura tukaba twabanje gusuzuma ibyo dufite kubona nk'ibibazo tukavura dufite uburwayi buhamye n'igisubizo gihamye ibi bitaro rero dufite ishami rimwe riba mu karere ka musanze mu ntara y'amajyaruguru mu rwanda ndetse n'irindi shami riba i kigali mu murwa w'u rwanda riherereye mu muri Inya- i- nyarutarama iri shami akaba ari naryo ryita by'umwihariko ku buvuzi bw'imbwa n'injangwe by'umwihariko akaba ari naho mbarizwa yego murakoze cyane kudusobanurira Ah, benshi muri twe tumenyereye ko amatungo nk'inka intama ihene ingurube inkoko inkwavu n'izindi zitabwaho cyane nkeka ko byaba ari ukubera umusaruro zitanga Ah, nk'inzobere mu kuvura i- inyamaswa ah, imbwa n'injangwe mubona ayo matungo nayo aba mu rugo ahabwa umwanya uhagije nk'ayo yandi navuze haruguru
O- urebye ugereranyije n'uko mwari bivuze ku bigendanye no kuvuga ngo ah, inka ihene ese n'imbwa n'injangwe nabyo byitabwaho kimwe Bo- ntabwo biri ku kigero kimwe ariko nta n'ubwo wanabigereranya kuko ni n'amatungo atungwa mu buryo butandukanye yororwa mu buryo butandukanye no ku mpamvu zitandukanye Ah, uworoye imbwa aba ayitunze kubera urukundo n'izindi mpamvu zitandukanye n'uko yaba yoroye ihe- inka cyangwa se ihene ariko mu rwanda ubona imyumvire igenda i- ihinduka aho abantu nabo bagenda babona ko ari byiza kwita kuri ayo matungo eh, urebye ikigero kigenda kizamuka bigendanye n'ubukangurambaga tugenda dukora buri munsi
Eh, hari utwandikiye kuri facebook eh, aho twasabye nomero z'abifuza gutanga ibitekerezo cyangwa se kuganira Ah, baravuga ati ibyo izo nyamaswa zitabwaho ngo wabyitaho ubishakaho iki ngo bizajye kwiyitaho mu mashyamba Ah, iyi myumvire muyibona mute
Bo, uwo nguwo ngira ngo ashobora kuba ah, biterwa n'aho yaba aherereye cyangwa se na n'urwego rw'imyumvire ariho ariko kuvuga ngo bijye kwitabwaho mu mashyamba ntabwo ari byo kuko ah, izi ni inyamaswa dusanzwe tuzi ko n'ubundi zibana n'abantu imbwa zibana n'abantu ntabwo ari ibya nonaha injangwe nabyo ni kimwe nubwo hari n'iziba mu gasozi Ah, nabyo ngira ngo twari buze kubivugaho ku bigendanye n'ingamba zigenda zifatwa kugira ngo twirinde ubwiyongere bukabije bw'izo mbwa z'igasozi ko nazo ziteza ibibazo Ah, ariko ntabwo ari byo zikwiye kwitabwaho ahubwo kugira ngo zitajya kwi- kwirwanaho mu mashyamba
Ye, ah, ubundi ayo matungo eh, dufashe tuvuge nk'i- nk'imbwa nyine n'injangwe ndebe ko ari byo twakwibandaho uyu munsi keretse hagize abasha- abifuza kubaza ikindi kibazo ariko mubona ah, bikwiye a- a- ayo matungo akwiye kwitabwaho gute
Bo, mu by'ukuri nk'uko nabivuze ni amatungo nayo akwiye kwitabwaho ku bw'impamvu zitandukanye turi buze kugenda tuvugaho Ah, mu by'ukuri nta nubwo ari biba ari ibintu bigoye ikiba gisabwa ni ukugira ubumenyi ku byo umuntu yagakoreye ayo matungo kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza umuntu aba yahisemo gutunga imbwa cyangwa injangwe ku bw'uko ayikunze ikindi niwe ubihitamo ntabwo ari itungo ribihitamo Eh, ni byiza rero ko agomba agomba no kumenyekana ngo ni ubuhe buryo afite kwitabwaho ni impamvu ki afite kwitabwaho impamvu ya mbere nicyo naheraho ni uvuga ati ni impamvu ki afite kwitabwaho ni uko hari indwara aya matungo ya- yarwara akaba yazanduza n'abantu mu gihe bitabashije kuba byabaye bita- bitashobotse ko babyitaho neza uko bikwiye abana natwe abana n'imiryango ifite abana Ah, biba byiza rero iyo umuntu amenye ngo iyi mbwa niba nyitunze ndayitaho gute kugira ngo ubuzima bwabo bweho neza biba binabaye ngombwa ko nanjye ubwanjye nirinze indwara zakanyanduje ziturutse muri amatungo Ah, uburyo bwa mbere rero navuga ah, abakeneye ku- ku- kugaburirwa ibyo kurya byazo yaba ari imbwa yaba ari injangwe ni ibiryo bisanzwe natwe dusanzwe turiya mu rugo ku bantu baba batabasha kuba bagura ibiryo byo mu ma supermarket kuko nabyo ziba zifite hari inganda zikora ibiryo byazo Ah, zirya ibiryo nk'ibyo turya umuceri ukaba wafata umuceri ukawuvanga n'indagara mu abanyarwanda barumva indagara icyo ari cyo Ah, ni ni injanga cyangwa se ah, amafi matoya Yego.
ariko ibyo bigatekwa nta munyu nta mavuta bikaba ari ibiryo bitogosheje gusa asigaye bitewe n'imyaka yayo niba ari ikibwana kirya kabiri ku munsi mu gitondo na nimugoroba niba ari imbwa nkuru iri hejuru y'umwaka n'igice kuzamura ikarya rimwe ku munsi wahitamo kuyigaburira mu gitondo cyangwa se kuyigaburira nimugoroba igomba kuba ifite amazi igihe cyose ikaba wafata agasahani kayo kagatereka ahantu irabimenya ikajya kunywa ya mazi ugacungana n'uko yarangiye ugashyiramo andi ikindi cy'ingenzi imbwa igomba kuba ifite ikiraro cyayo Ah, hari abahitamo kuba batashaka ko bayishyira mu kiraro bayifungirane kuko nabyo ni uburenganzira bwayo bwo kuba yaba yisanzuye ariko nabwo niba bidashobotse ko yaba yisanzuye iri hanze igendagenda mu gipangu idasohoka igipangu hari no kuba yakubakirwa akazu kayo mu mu gipangu mo imbere ikabamo ku manywa ikarekurwa nijoro kuko nabwo ntabwo byemewe ko ihora ifungiranye igihe cyose hari amabwiriza y'iyo nzu uko iba igomba kuba imeze bitewe n'ubushobozi bwa buri muntu materiyalizo biterwa n'ubushobozi bwa bw'utunze iryo tungo ariko nibura ntiyakaba irengeje iri munsi ya metero imwe n'igice kuri metero imwe n'igice ibyo ni mezire ziba zitangwa n'uburenga- na- ni- na- n'ibi- n'ikigo cya- gishyiraho uburenganzira bw'amatungo Eh, ngira ngo ku bijyanye n'imirire n'imibereho ntabwo biba bigoye cyo kimwe n'uko hari n'abagura ibiryo byazo mu ma supamaketi biba byarakozwe n'inganda ibyo bigendana n'ubushobozi bwa buri muntu hariho ubwoko butandukanye bw'ibyo kurya noneho tugarutse tukaza ku bigendanye n'ubuzima bwazo zifite kuba za- zihabwa imiti y'inzoka imiti y'inzoka nabwo bigendanye n'imyaka yazo niba ari ikibwana kiri kugeza ku mwaka n'igice gifata imiti y'inzoka buri kwezi niba ari imbwa nkuru kuva ku mwaka n'igice kuzamura cyangwa se ku mezi arindwi kuzamura nabwo kigafata imiti y'inzoka buri mezi atatu Ah, ikindi hari indwara nk'uko nabivuze ah, ziba zifite kuba zakan- zafatwa iryo zafata iryo tungo noneho iryo tungo rikagaruka rikaryanduza rikazanduza abo babana hari nk'indwara y'ibisazi by'imbwa yari nayo ndwara ihangayikishije cyane kuko ah, iyo imaze kuba yagaragara ku itungo cyangwa se ku mbwa yaba ari imbwa cyangwa injangwe ikaba yamaze kugaragaza ibimenyetso ntabwo ivurwa n'umuntu nawe yaba iryo tungo iyo mbwa yaba iriye ah, akaba adahabwa ubutabazi bw'ibanze byihuse akageza igihe agaragaza ibimenyetso nawe ntabwo aba akivuwe ngo akire urumva iyo ndwara nihangayikishije cyane kominote Mm.
ariko icyiza cyo navuga kuri ibyo ni uko iya- iyo ndwara igira urukingo igira urukingo yaba ari ku mbwa cyangwa injangwe ndetse no ku bantu yego so imbwa igomba gukingirwa iz- imwe muri zimwe muri izo ndwara harimo ibisazi by'imbwa Ah, ibyo byose ah, bisaba ko umuntu agana umuveterineri cyangwa se umuganga wabyigiye niwe nawe veterineri mu bitaro byacu turabikora buri munsi noneho tukabagira inama yego turaza kugaruka Yego.
ku bijyanye n'izo nkingo reka tube twakiriye ha- mu bumwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika duhereye kuri eri bigirimana uratwumva
ndabumva wiriwe neza urahagana he
ndi mu burundi mu buraruko bw'igihugu cy'u burundi mu ntara ya Rutovu, komine ntega yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ikibazo cyose Mm.
nashaka mumbarize uwo mutumire nk'akamaro k'ino bwe nk'ino hari hari ubwo tubona tuko turihereza mu misozi tutazi ko tuba dufite akamaro
inki
imbwa eh
Eh, mu- mumbarize uwo mutumire akamaro kazo akamaro kazo uravuga ngo hari izo mubona ziyerereza ku misozi
Eh, hariho n'izo tubona tuyerereza ku misozi ariko nk'ubu tumenya akamaro kazo tuhunga Mhm. Eh, guma- Eh, ni icyo kibazo yego guma hafi agusubize Eh, muganga mu kanya mwavugaga ko hari ingamba zafashwe harimo no kuba hagabanuka eh, mwakora ku buryo ha- u- ubwiyongere bw'inyamaswa ziri ku gasozi zagabanuka Ah, uyu muvandimwe eri bigirimana uri mu- ah, muri komine ntega mu burundi arabaza ikibazo cye kijyanye ne- ne- n'akamaro k'izo nyamaswa mwamubwira
eri arakoze cyane Ah, mu by'ukuri no kuba kuba zizerera ubwabyo ni ikibazo kuko nibyo navuga ko ziteza ibibazo muri kominote ariko akamaro kazo ah, ngira ngo sinzi mu burundi uko bimeze ariko mvuze nko mu rwanda imbwa zicunga umutekano imbwa zicunga umutekano ah, ariko no kuba umuntu yayitunga ku bw'uko ayikunze ni u- ni uguhitamo kwiwe hari uyitunga akumva ko ah, iri kompanyi ni mambure de la famille ni kuba iri mu rugo akumva nawe aratekanye kuko yumva harimo ikiremwa ariko by'umwihariko icyo navuga ni uko bitewe n'uko wayitoje imbwa ishobora gucunga umutekano neza no kurusha umuntu kuko hari n'amasosiyete azikoresha mu bijyanye n'umutekano ah, turabona polisi mu rwanda irazikoresha n'ahandi hose Ah, ngira ngo kuvuga ngo nta kamaro zifiteho twaba tubeshye cyane kuko hari n'ibigaragara cyane muri kominote zikora yego yego Eh, twakire noneho n'iyitanga simo uratwumva simo yego ongera ijwi ndumva uvugira kure uri mu rwanda uherereye ahagana he ko tutakumva
ndi kuvuga cyane cy'inzego zisabwa hari ikibazo cya komisiyo Aha.
hakozwe mu rwanda mu rurimi mu majyepfo nk'uko bisanzwe
yego komeza tu- turebe ko twumvikana
Eh, ngo ni ibintu bihura n'ibikorwa nuko igihe yari atangiye kuvuga cy'uko wenda imbwa zaba zi- zishobora no kuba zatuma umutekano kurusha abantu dufite ikibazo cyo kukumva simo simo ntabwo turimo kukumva neza Mhm.
ntabwo turimo kukumva neza sinzi ikibazo gihari ongera bishobora kuba ari ikirere zaba kimeze neza Mm. okay ongera ubaze ikibazo cyawe neza tuguteze amatwi Eh, telefone ye iracitse ntabwo reka barongera bamuhamagare hanyuma abaze ikibazo cye Ye, hari muganga hari indwara mwari muvuze zifata ah, amatungo nk'ibi bisazi by- by'imbwa ese ubundi gukingira kandi mwavuze ko bikingirwa gukingira ni, ni, ni kangahe tuvuge hari gahunda z'inkingo uko abana bakingirwa mm, ah, iz- i- im- imbwa uwaba afite ikibwana nawe yagi- yagira gahu- hari gahunda y'ikingira ibaho ihoraho bigenda gute
yego nk'uko mwari bivuze nk'uko abana nabo bagira gahunda cyangwa se n'abantu bakuru no ku mbwa n'injangwe naho birahari Ah, ubusanzwe kuri iyo ndwara y'ibisazi ikingirwa iyo ikibwana kigize amezi atatu cyangwa se iyo ah, injangwe ifite amezi atatu hanyuma nyuma y'icyo gihe hari abahitamo gusubiramo urukingo nanone nyuma y'ukwezi ubwo iryo tungo rigize amezi ane Ah, ubwo noneho rikangira kujya ririfata buri mwaka buri mwaka bitewe n'aho riherereye mu rwanda twe dukingi- ibyo bisazi by'imbwa tubikingira buri mwaka Mhm.
ariko nk'i burayi cyangwa se muri amerika hari ibihugu bimwe bifata urwo rukingo buri nyuma y'imyaka itatu Ah, ngira ngo ibyo biba bigendana na- nu- nu- n'ubwiganze bw'ibyo- bw'iyo ndwara mu gace runaka Mm. uretse se uretse ibisazi se hari izindi ndwara i- izo mbwa cyangwa injangwe zikingirwa
yego murakoze ku kibazo cyiza nta ntabwo ari ibisazi by'imbwa gusa impamvu uvuga ibisazi by'imbwa ni uko usanga ari byo bikunze guhita bi- bigaragara ko ari ikibazo cyane kuko bifata n'abantu ariko ah, tugiye no kureba ku buzima bw'imbwa cyangwa se injangwe by'umwihariko hari izindi ndwara ziba zarwara zikaba zazitwara ubuzima bwazo harimo nk'i- nka virusi yitwa parvovirose iyo nayo turayi- irakingirwa Ah, akaba ah, canine distemper ikinyarwanda cyazo ntabwo ndibuze kukimenya Ah, haba leptospirose hakaza ndetse na parainfluenza izo ziba zikubiye mu rukingo rumwe Mm.
ni doze y'urukingo rumwe iterwa Mu- hanyuma uko zikingirwa zo iyo ari ikibwana kikivuka tugikingira kitakigize ukwezi n'igice izo ndwara uko ari eshanu nari mvuze havuyemo ibisazi by'imbwa noneho ku mezi abiri zi- i- tugatanga urukingo rwa kabiri ku mezi atatu tugatanga urwa gatatu dushyizemo na bya narwara rw'ibisazi by'imbwa kuko nababwiye ko rukingirwa ku mezi atatu hanyuma ku kwezi kwa kane tugatanga urukingo rwa nyuma muri rukombinye za ndwara eshanu havuyemo ibisazi by'imbwa noneho tukajya kuri regime yo kujya dukingira buri mwaka buri mwaka izo ndwara zose uko nazibabwiye yego ntabwo ari ngo si ngombwa kuzimenya mu kinyarwanda kuko n'ayo magambo hari amagambo menshi atagira igisobanuro ija- nako amagambo ayavuga mu kinyarwanda cyangwa mu kirundi ibyo ari byo byose icyo twa- twa- twumva ni uko izo ndwara zose zikingirwa ubwo abatunze izo nyamaswa bagerageza gukurikiza amabwiriza tusubire ku murongo wa telefone twakira ba telefebure turi kumwe
turi kumwe turi kumwe yego urahagana hehe
mu ntara y'amajyepfo mu Mhm.
rwanda yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ikibazo mfite ese abantu bantu boroye bagiye muri ano mafarumasi acuruza imiti y'amatungo izo nkingo bazibonamo
Ah, iki- ntabwo nakurikiye neza ikibazo cyawe
ku bantu boroye ayo matungo ba- bashaka kuyakingiza ba- bagiye muri ano mafarumasi acuruza imiti y'amatungo Mm.
Ya- izo nkingo bazibonamo
uravuga ba- bagiye- bakajya kwikingirira amatungo yabo
Eh, ku byo- kuko iyo ufite nk'inka cyangwa ihene uragenda ukavuga ati ndashaka gutera urushinge Mm.
uru n'uru Mm.
akakubwira ati ni aya ngaya ni bibiri ni bitatu none we we agiye ashaka gukingiza nk- nk'ayo matungo yaba afite izo njangwe iyo mbwa ya- yabona yabona izo nkingo muri farumasi
hanyuma iyo muzibonye ubundi mubigenza mute muraziterera cyangwa mu- mushaka umuveterineri akabaterera
nanjye nicyo nyine ndabaza nk'umuntu wagiye muri ano mafarumasi yo mu mu- mu ntuze mu makaritsiye Mm.
izo nkingo azibonamo cyangwa wenda kuzitumizaho wenda akuraho muri za kigali Mhm. Eh, muganga jean bosco bigenda gute mu Ara- bijyanye arakoze n'inkingo cyane ntago eh, ngira ngo buri gace kaba karimo umuveterineri nk'uko mwari mubishatse kubikomozaho Ah, muri farumasi bitewe n'aho iyo farumasi iherereye n'iyo ariyo niba ari iy'amatungo ari iy'imiti y'amatungo ah, ishobora kuba izifite yaba itazifite ariko bikabagaragara ko aho hantu hakenewe izo nkingo ah, barazitumiza zigashyika aho aho zigomba kuba ziri ikindi buri kare buri murenge uba ufite veterineri w'umurenge ah, uwo nguwo we ntiyabura buri inkingo z'ibisazi by'imbwa Ah, bibaye ngombwa ko umu- umworozi cyangwa se ufite iryo tungo yaba akeneye iyo serivisi agana veterineri umwegereye cyangwa se veterineri um- umwegereye yaba nta bufasha bushoboka afite akagana umurenge nubwo bidakunda kubaho ko wabwira veterineri ko ukeneye gukingiza akabura urukingo niba rubuze mu gace ke rutarimo arazitumiza ziraboneka
Eh, twe- ariko kwikingirira kwikingirira ntabwo byemewe Mhm. Eh, twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda Ah, bateri febure wasobanukiwe cyangwa hari ikindi kibazo wifuza kubaza
bakaba nta kibazo Eh, urakoze cyane Eh, bambwiye ko niyitanga simoni yagarutse ku murongo simon reka twumve noneho ko ijwi ryawe risohoka neza ikibazo cyawe Mm. ijambo ni ryawe simo ko tutakumva simoni uri ku murongo uretse turaza kumugarukaho mu mwanya ndibaza ko ah, ntabwo nzi ikibazo gihari ko atatwumva kandi ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko bamufite Ye, reka dukomeze rero tuganira na muganga hari ibyo mwatubwiye amatungo akorerwa um, inaha njya mbona hari nk'imbwa ukuntu bazi- baz- bazuhagira bazi- ba- bazifata neza ba- ku- haba ku mubiri no mu kanwa aho ngaho um, namwe mu- mu- iyo serivisi murayitanga bifas- bimeze gute
Ah, murakoze cyane mu by'ukuri ah, ibitaro byacu tut- ah, ku bit- mu bitaro byacu dutanga serivisi zishoboka zigendanye ah, n'ubuvuzi cyangwa se no kwitabwaho ku mbwa n'injangwe ibyo nabyo turabikora bigendana n'ubushobozi bwa buri muntu nuko yumva yakita ku itungo rye Eh, tugira serivisi iyo serivisi yitwa gurumingi aho ba- bazizana zikozwa zikogoshwa zigasokozwa zigacibwa inzara ngira ngo ni ibintu ah, bitamenyerewe mu rwanda cyane ariko bigendana nabwo n'ubwoko bw'imbwa Ah, hari imbwa zida- zitari ngombwa ko wogosha ubwoya bwazo kubera ko Hakaba atari n'ubundi bwoko bwinshi se bw'imwe. kubera ko ubwo bwoya n'ubundi aba ari bugufi Mhm.
kandi mu miterere yabwo ugasanga nta kibazo buteye ku mubiri w'itungo Mhm.
hakaba n'ubundi bwoko bw'imbwa bugira ubwoya uko bukura bukaba burebure buhita bugenda bwizingazinga icyo gihe bigasaba ko ubwo bushaje bwizingazinze bu- bu- babukata cyangwa se babwogosha noneho hakazamera ubundi bugenda busokozwa kugira ngo bukure burambutse Mhm.
iyo serivisi rero yitwa gurumingi ikubiyemo ah, kogosha koza ndetse no guca inzara iyo nayo turayigira abafite ubwoko bw'izo mbwa mu rwanda barahari nabo baratugana tukabafasha Mhm.
hanyuma hari icyo wari uvuze ku bigendanye ngo na no mu kanwa bo ngira ngo na ni mu byu- mu buvuzi habamo serivisi zitandukanye habamo ah, uburwayi bushobora gutuma habaho ngombwa ko tubaga kuvura ubwo burwayi turi buze gukora operasiyo tukabaga itungo urugingo runaka rukavurwa rugakira hakoreshejwe shiririzi Ah, harimo ndetse n'ibyo mwari muvuze bigendanye n'ubuvuzi bw'amenyo ubwo tuvuze mu kanwa twavuga wenda amenyo iyo zirwaye amenyo nayo turayavura iyo serivisi nayo turayigira mu bitaro byacu Ah, ndetse tukagiramo na medecine interne aho tuvura indwara zitandukanye zifata ingingo zitandukanye zo mu mubiri ndetse ah, tukagira n'ubwo buryo bwo kurinda indwara harimo gukingira ndetse no gutanga imiti irinda udukoko two ku ruhu ndetse n'inzoka cyangwa se ah, udukoko dufata imbere mu nda inzoka by'umwihariko Mhm.
ngira ngo izo serivisi no mu rwanda natwe turazigira turazitanga yego izo nzoka zo mu nda zi- zi- ziba mu- muri izo nyamaswa sinzi niba ari ziba mu mbwa gusa cyangwa no mu njangwe zibamo zishobora gu- kwanduza umuntu
yego kuko inyinshi aba ari n'ubwoko bumwe n'izo umuntu yarwara ari niyo mpamvu tuba dushishikariza abantu mu kwita ku- kwita kuri ayo matungo by'umwihariko nk'iyo umuntu afite nk'umwana usanga umuhirindazi cyangwa se niba yaba ari n'ikijumba kuko bo imbwa zi- zigira urukundo kuko iba ikina na wa mwana iyo amaze guhabwa ibyo kurya aragenda akayishyira bagasangira ntabwo uba ubireba ariko bibaho icyo gihe iyo iriyeho nawe aratamira bityo rero niba ifite inzoka cyangwa se indi myanda runaka iraza kuza kuyi- kuyanduza wa mwana by'umwihariko usanga ikibazo kibaho ari ukwanduzanya inzoka ubwo ari nayo mpamvu tuba dushishikariza abantu kubyitaho kuko baba banarinda ubuzima bwa- bwa- bwabo cyangwa se bw'abo bw'abo bafite muri rusange
Eh, akabazo k'amatsiko izi nyamaswa imbu- umuntu iyo arwaye ar- ar- amenya aho ababara akamenya uko yivuza akaganira na muganga imbwa yego n'umwana mutoya nawe ntabwo ashobora ku ah, kuvuga icyo- aho ababara n'uko ababara ariko hari igihe nk'umwana ashobora gu- kwikora nko ku matwi ku- ukabona arashima ahantu kube- ukamenya ko hari ikintu kimubangamiye imbwa cyangwa injangwe umuntu yamenya ate ko irwaye kugira ngo ayijyane kwa muganga
murakoze cyane ku kibazo cyiza mu by'ukuri ah, nk'uko mwarimu bivuze n'umwana nawe ntago avuga abavuzi abavura abaganga bavura abana buriya bajya kumera kimwe n'uko natwe dukora Ah, umu- imbwa cyangwa se injangwe yo biba yari- ayo matungo yombi ku- yaba mu rugo nyiri uyafite aba abona muvoma zazo buri munsi niba ari imbwa aba avuga ati wenda yonje ninjiye mu rugo ndumva imoka cyangwa se nkabona ije impande y'imodoka ko ufite imodoka cyangwa ikaza no ku, ku, ku muryango igakora muvo- ah, gi- geste runaka imwereka ko imwishimiye Ah, ariko niba aje ubwa mbere akabona ntibikoze n'ubwa kabiri akajya kureba agasanga yigunze ahantu nawe ahita abona ko hari ikitagenda Ah, by'umwihariko rero ibikunze gutuma abantu bahita bamenya ko eh, imbwa cyangwa se injangwe yarwaye ni ukwanga kurya kwanga kurya ugasanga ngo ubundi tuzi ko ayo ni amatungo akunda inyama yayiha ni- ni- ni- n'inyama nayo ukabona irayanze ujya kumva ukumva ati "Eh, imbwa yanjye ntabwo iri kurya n'inyama yazanze biba bikomeye iyo imbwa yanze inyama biba bikomeye imbwa yanze inyama bati ibyo byose irarwaye Ah, hari n'ibindi bimenyetso bishobora kugaragaza kuko ni urugero uyikurikirana buri ha- ha- bya hafi ashobora no kumenya ngo yitumye um- umwanda wayo waje u- u- udasanzwe Mhm.
kuko nazo zigira diyare Eh, hari- ziranaruka ibyo byose ni ibimenyetso bareba ushobora kureba ukavuga ati iri tungo ubu ngubu rirarwaye bakaba ba- batugana byihuse yego Eh, hari ibyo bimenyetso muvuze bi- bigaragara bigaragarira amaso ariko nanone eh, iyo umuntu abonye ko imbwa ye nk'i- nk'ibyo mwari mutubwiye nta nta bwuzi ifite ntirimo kumusanga ntishaka gukora nk'ibyo yaramenyereye Eh, mwe nk'abaganga mufite ibanga ryanyu nyine ko mubigenza gute kugira ngo mumenye ha- icyo- icyo muri wivure niba itagaragaje kuruka cyangwa guhitwa cyangwa ikindi kintu mu- mubona inyuma mubigenza gute kugira ngo mumenye uko muyivura
murakoze cyane nk'uko mwari mubivuze Eh, buri ni- ni umwuga kandi umuntu aba abikora uko yabyize Ah, twe mu buvuzi bwacu rero buriya habamo ah, kuba tuvura nyir'itungo ndetse n'itungo icyarimwe gute kuko niko nabyita sinzi niba nabyo byaba bifite igisobanuro gis- cyihuse ijana kure ariko Mm.
nyir'itungo iyo azanye itungo azanye itungo agaceceka ntavuge ntabwo twamenya ibyo tuvura Mhm.
ibyo mvuze byo kuba hari ibyo bimenyetso byagaragaye ni ibyo eh, nyir'itungo araza akatubwira tukamubaza nicyo twita gufata amakuru ku mu- kuri- kuri nyir'itungo Yego.
tubwira nabona njye nimeze gutya bimaze igihe kingana iki tukagenda dufata ayo makuru yose tukayegeranya hari ibyo tumubaza bishingiye ku bumenyi dufite n'ibyo n'uko tubona aho ikibazo kiri kwerekera nyuma yo gufata ayo makuru yose kuri nyir'itungo cyangwa se ku muntu ubana naryo umunsi ku wundi akenshi usanga abakozi bazi amakuru cyane y- y'imbwa kuko baba birirwa mu rugo nayo bara impande yazo yayo gutyo bigatuma banamuvoma mu gihe wenda ah, shebuja yagiye mu kazi Ah, icyo gihe tumaze gukusanya ayo makuru by'umwihariko nko mu bitaro byacu kuko dufite ibikoresho bitandukanye biduha ubushobozi bwo kuba twamenya aho uburwayi buherereye ya noneho gusuzuma rya tungo nka muganga uba uzi urasuzuma ibiki ibiri normal ni ibihe ibitari normal biba bimeze gute nyuma yo gukora iryo suzuma ah, ku itungo noneho ushobora gufata umwanzuro ukavuga uti ubu ndabona uburwayi ari ubu niba butagaragara neza butari gusobanuka tuba dufite ibindi bikoresho tuba dufite amamashini ya laboratwari muri laboratwari tuba dufite amamashini aza kureba mu nda muri mu ngingo zitandukanye zo mu nda Ah, tugira ekogarafi tugira radiyogarafi tugira imashini zitandukanye zo muri laboratwari twifashisha mu gusuzuma amaraso ibyo byose bitewe n'uburwayi uko bwagiye bwigaragaza turabikoresha tugahuriza hamwe havamo igisubizo uburyo tubona ah, igisubizo cya nyacyo cy'uburwayi yego Eh, ndumva ibitaro rero byanyu bimeze nk'ibivurirwamo abantu ko urimo kutubwira imashini zitandukanye nk'ibitaro bi- byita ku bantu
Abo- na- na- nubwo twabivuze ni amatungo afite uburenganzira bwo kubaho akagira n'uburenganzira bwo kuvurwa kandi by'umwihariko twavuze ko bayatunze bayatunga kubera urukundo bayakunze ntabwo ari ukuvuga ko ari amatungo aza gutanga umukamo cyangwa se inyama cyangwa iki Ah, izo na- ku bw'iyo mpamvu nazo rero ziba zifite kuba zavurwa kandi byagiye- bya nyabyo hakamenyekana uburwayi hifashishijwe ibikoresho bitandukanye Ah, ngira ngo uh, mu- aho aho muri washington mubona ibitaro byabo ko biba bimeze yaba ari ibyita ku matungo rero kuba ari mu rwanda naho ntibikwiye ko tugomba gukora ibintu biri kuri ku rwego mpuzamahanga
Eh, reka dusubire ku murongo wa telefone twakira noneho isaac eh, amini turi kumwe
turahari turahari gatanu ku kandi twageze ngo twibarize muganga rwose arabumva Duherereye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yego mu karere k'ingungu mu majyaruguru mu majya- mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo yego
twagize ngo tubaze muganga ku bijyaniranye n'ubu- n'ubworozi cyane dukunda bw'inkoko ngo dusobanurire uburyo twazitunga no kugira ngo zigire ubuzima bwiza kandi urabizi ko ni ubutunzi umuntu akunda cyane Mm. Eh, ubwo rero inkoko twigeze kuziganiraho ariko dushobora kongera tukabatumirira n'aba abazorora cyangwa n'abazivura kugira ngo murusheho gusobanukirwa Eh, reka numve niba hari icyo ya- in- inama yakubw- yakugira muganga jean bosco
ngira ngo nk'uko twatangiye ribwira ah, njye specialization yanjye cyangwa se nakurikiranye byimbitse ibigendanye n'ubuvuzi bw'imbwa n'injangwe ariko muri kampani yacu dukora ubuvuzi dutanga inama cyangwa se tukanavura amatungo atandukanye harimo bagenzi banjye bakurikiye ayo mashami yandi ngira ngo ah, arakoze ku kibazo cyiza ariko nk'uko mwari mubivuze byasaba ko yaza gusiga nimero ye ya telefone noneho nkaza kuza kumuhuza n'abaza kumufasha ah, mu bo dukorana mu- muri muri mu bitaro byacu murakoze yego murakoze cyane dushobora no gutegura ikindi kiganiro tugashaka umuganga ubisobanukiwe ibi- usobanukiwe n'ibyo bijyanye n'inkoko noneho genda tukagira n'umworozi hanyuma bakabasha gusobanuza neza isake turabazirikana rero tuzabategura ikindi murakoze kiganiro cyane kandi aba murakoze imana ibaha umugisha yego yego namwe murakoze kudukurikirana aho ngaho muri repubulika ya demokarasi ya kongo na telefoni yawe yaciyemo neza nta kibazo ubundi ziratugora
Eh, sawa sawa mugeze neza Eh, murakoze twakire ku murongo wa telefone frederic uranyumva
yawe neza uraho urahagana he
bo nk'ibisanzwe ni shema ariko telefone nkoreye ibirwa mu rwego rwa mu karere ka rugungo Mhm.
muranyuze neza Eh, gerageza kwegera ahari telefone urimo kuvugira ahantu wumva ijwi ri- ritameze neza ariko nakumvise ko ari eh, frederic sarpong uri rurinda niyo mpamvu nari ndimo nkubwira nti ufite telefone
yego ushobora guhita ubaza ikibazo cyawe telefone uyu munsi ndabona zagoranye sinzi ikibazo zifite rwose Ye, um, reka twumve undi uh, ku murongo wa telefone bambwira ko hari na eric Uh, telefone ye nawe yavuyeho Uh, ariko uretse ne- na- no kuba telefone zirimo kuvaho hari n'abagomba kuba batumvaga neza ibijyanye n'ikiganiro hari kabosi james best rukundo turagusuhuje rwose na esirone diyenge niyo nkuru kabosi ati reka kugorana wana sinzi icyo twabagoyeho icyo ari cyo niba kubazanira amakuru ajyanye n'ubu bworozi niba ari ikibazo Ah, hanyuma undi ni esironi wavuze ati n'abana ntibitaweho ntabwo nzi impamvu n'abo bana bataba bitaweho ahangaha manza hari ikibazo yo aduha nomero za telefone twari kumuhamagara tukamubaza icyo ashaka gusobanura ariko yaba ari abana yaba se ari n'izo nyamaswa bakwiye kwitabwaho Eh, eh, mbere y'uko twongera gusubira ku murongo wa telefone eh, kugira ngo dukomeze kuganira n'abakunzi b'ijwi rya amerika reka tufate akaruhuko gatoya hanyuma twongere tugaruke
wigira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo Eh, ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mie kwetu ni bugo Eh, reka da.
ndiyo Eh, ngo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapapapapapa twigende kombo tagisi yaje taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
Buffalo soldier, dreaded like a rasta. It was a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. I mean it when I analyze the stench. To me, it makes a lot of sense. Of the dreadlock rasta was a buffalo soldier, and he was taken from Africa, brought to America, fighting an arrival fighting for survival. Said he was a buffalo soldier, dreaded like a rasta. Buffalo soldier in the heart of America. If you know your history, then you would know where you're coming from. Then you wouldn't have to ask me. Who the heck you would think I am? And just a buffalo soldier in the heart of America, stolen from Africa, brought to America. Said he was fighting on a rival, fighting for survival. Said he was a buffalo soldier in the war for America. Said he, why yo yo, why yo yo yo, why yo yo yo yo yo yo yo, why yo yo, why yo yo yo, why yo yo yo yo yo yo yo. Buffalo soldier, trotting through the land. Woo-hoo. Said if you're the man and make him hold a hand, tried into the land. Yeah, yeah. Said he was a buffalo soldier in the war for America. Buffalo soldier, dreadlock rasta, fighting an arrival fighting for survival. Driven from the mainland to the heart of the Caribbean. Singing, why, yeah, yeah, why, yeah, yeah, yeah, why, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Why, yeah, yeah, why, yeah, yeah, yeah, why, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Riding through San Juan, in the
inshuti z'ijwi ry'amerika twizeye ko bob marire abafashije kuruhuka gatoya mbere y'uko dukomeza iyi ndirimbo ye ya bafari soldier reka noneho tujye kuri facebook aho mwatwandikiye ariko nsaba abakunzi b'ijwi rya amerika nk'uyu wita sakopu eric twubahane rwose niba umuntu adafite ibintu bizima yandika cyangwa se birimo ikinyabupfura ye kwirirwa abishyiraho nawe ntabwo bimuhesha agaciro noneho uwitwa manuela nayise keza ati nzotunga umwana ntoye mu ibarabara kuko ibikoko ntibirima ntibyimbura ariko umuremyi arabitunga undi watwandikiye ni eri bigirimana ati mumbarize uko twakwita ku itungo urukwavu uyu nawe kimwe n'uriya wabajije ibijyanye n'inkoko ndibaza ko twazashaka umuntu w'inzobere mu bijyanye no gutunga inkwavu nawe akagira icyo yasobanura ndongozi epimake ati imbwa ni ikiremwa kandi ku muntu uyifite ni itungo ryiza rifite umumaro ariko bikaba byiza iyo ifite uko yatojwe uwumva ko nta mumaro zifite ni uko aba atazi akamaro kazo undi watwandikiye ni sarupongo we twamaze kuvugana mu kanya abuduru nawe ibyo yatwandikiye yavuze ko ibitaribwa ngo ntawabyitaho nawe twigeze kuvuga ubutumwa bwe ubwo rero ndibaza ko twakomeza ikiganiro cyacu tuganira na muganga kuko hari byinshi dushobora kungukira muri kiganiro kurusha abarimo kuvuga amagambo ataboneye niko nabyita twigarukire ku murongo wa telefone nanone tuganira na muganga jean bosco turi kumwe nayo aba bantu mwabavugaho iki kuri iyi myumvire yabo muganga
murakoze cyane jeni ngira ngo nk'uko nabivugaga buri hantu baba bafite buri bantu baba bafite imyumvire itandukanye cyo kimwe n'uko n'abo ngabo nabo ko bafite iyo myumvire birashoboka bigendana no kuba nabwo batasobanukiwe cyangwa se bataba bafite ubumenyi bugendanye n'ayo matungo nk'uko mwumvise ko hari n'abazi agaciro kayo cyangwa se bumva ko nayo ubwayo akwiriye kubaho ikindi ni uko iyo umuntu avuga gutyo aba yirengagije ko kwitabwaho nabi cyangwa se kutitabwaho kw'ayo matungo hari ibibazo nawe ubwe yamukururira cyangwa se yazana mu batuye u rwanda cyangwa isi muri rusange ngira ngo ni ikibazo cy'imyumvire ni ikibazo cy'imyumvire gikwiye gukosoka kigendanye no gukora ubukangurambaga buhoraho nicyo cyonyine navuga kuko nk'uwo yamenya uburemere bw'ibisazi by'imbwa yakumva ko ari ngombwa kuzitaho ari ngombwa kuzikingiza ari ngombwa kurwanya ubwo bwiyongere bukabije bw'izi gasozi hari umuvandimwe wavuze ko bazibona zirukanka mu ibarabara wo mu gihugu cy'u Burundi ngira ngo ni ikibazo kuko ahubwo dukwiye kurwanya ubwo bwiyongere bukabije bw'imbwa z'igasozi hari uburyo butandukanye hari ingamba zifatwa zitandukanye harimo mbere na mbere ubukangurambaga ku bazitunze bakamenya ngo zitabwaho gute ese yizerera igarutse izana ibihe bibazo ifite ishobora kukuzanira mu gihe igarutse mu rugo yari yagiye kuzerera ku gasozi ibyo byose ubukangurambaga ndetse no kuba umuntu yabasha kuba byaganira bihoraho n'abafite ayo matungo ibyo ngibyo ni ibintu byiza kuko ubwo bwiyongere buteje ikibazo buteje ikibazo ariko urumva bugendana n'imyumvire ntabwo ari imyumvire myiza twagashyigikiye kuko harimo n'abumva agaciro kayo
ibyo ari byo byose tu- twashimira abakunzi b'ijwi rya amerika bakomeje kutwandikira n'abakomeje kuduhamagara nubwo hari ikibazo cy'amatelefone atarimo gucamo neza ariko mu bo mu batwandikiye harimo habakubaho norbert ndayishimiye jean ah, mutotombe claude hari innocent duwimana anselme niyo nsaba bose turabashimiye tubasaba niba bari hafi ya telefoni yabo ku- kwitaba kuko hari amatelefoni yakomeje kugenda yanga Ah, muganga rero nkaba mba- mbona mufite muracyafite koko akazi ko guhindura imyumvire karacyahari akazi ko gukora sansibirizasiyo kugira ngo abantu bumve akamaro k'izi nyamaswa n'uburyo bagomba kuzitaho kugira ngo nabo ubwabo bibagirire bibagireho ingaruka nziza
yego ni uguhozaho ni uguhozaho kuko ngira ngo ntabwo ari umuco wa buri gihugu ariko ntibikuyeho ko nabwo izo ngaruka za- zirobanura ntabwo zirobanura ngo ni igihugu runaka ngo ni uko imyumvire idahari ahubwo bigera kuri buri wese niyo mpamvu ni uguhozaho ni ubukangurambaga buhoraho Ah, kandi birashoboka birashoboka kuko hari aho ibyari biri hari n'aho bigeze ubu ngubu ngira ngo ni urugendo yego Eh, iyo mu- mwigisha mwigisha abantu aba- abaje babagana hari aho mwigeze kuvuga muti serivisi dutanga hari igihe ziterwa n- n'umuntu uje atugana nibo bahitamo serivisi mushobora kubaha uretse birumvikana uretse nki- nko kuvura cyangwa se ku- gu- gu- gutanga inkingo ibindi nk'ibyo byo kuzi- kwita ku nyamaswa mu bijyanye n'isuku nibo babyisabira
Ah, ngira ngo nk'uko twababwiye twe ni ni ibitaro by'amatungo by'umwihariko tukaba dufite iryo shami ry'ibitaro rya- rya- ry'ubuvuzi bw'imbwa n'injangwe Ah, abatugana eh, nibo ba- ba- niba atari ukuvura baratubwira dukeneye gukora ibi n'ibi murabikora tukaba bati yego turabikora ariko ku bigendanye n'ubukangurambaga haba hari gahunda za leta zitandukanye hari gahunda z'ubukangurambaga zihoraho mu mirenge mu mu- mu- mu- muri mu ma porogaramu atandukanye ya leta haba harimo gukingira ah, kugira ngo abantu bakurikirana gahunda zo ku murenge ibintu byose ba- ba- ba- barabibashishikariza cyo kimwe n'uko hari n'amasosiyete atandukanye natwe ubwacu tugira iyo porogaramu yo gutanga ubukangurambaga mu baturage ku bigendanye no kwita ku buzima bw'amatungo ariko navuga ati muri rusange haba hari gahunda ya leta yo kuba baba- ba- batanga ubwo bukangurambaga ndetse no gukingira muri rusange by'umwihariko Mm. ubu se harimo gukorwa iki muravuga harimo gushyirwa ingufu ni muri iyo gahunda yo gukangurira abantu ibijyanye kwita kuri izi nyamaswa cyangwa hari ikindi mwaba mu- mu- murimo kwibandaho muri kino gihe
ngira ngo nta- eh, ntabwo ndi bwibande cyane ku bigendanye na gahunda eh, zi- za leta ziri kuba zihari ariko eh, nkatwe ubwacu turi n'abafatanyabikorwa ba- bi- b'ikigo bi- cya leta cy'igihugu gishinzwe eh, amatungo ngira ngo haba hari gahunda zitandukanye tugenda dukora du- dufatanya ariko by'umwihariko hibandwa cyane ku bukangurambaga ku bigendanye n'ibi bisazi by'imbwa kuko nk'uko nabivuze biteje ikibazo bitera ikibazo kandi bi- bi- ni ni indwara yatwara ubuzima bw'abantu mu gihe hatagize ingamba zifatwa Ah, ubwo ubwo bukangurambaga ah, mu bigendanye no kwirinda iyo ndwara y'ibisazi by'imbwa hakabaho na gahunda yo gukingira ah, yaba ari kuri twe tubikora buri munsi nk'umwuga ariko na leta nayo iba ifite iyo gahunda ihoraho
Hama umwihariko ku njangwe ntabwo twatinze cyane ku bijyanye n'injangwe injangwe zo zi- zikorerwa hari hari umwihariko uhari eh, uretse- sinzi niba abatunze imbwa n'abatunze injangwe baba bari bari nko ku, ku mubare u- u- ungana cyangwa se niba abatunze imbwa baba ari bo benshi kubera cyane cyane ko zinarinda urugo Eh, wavuze ko inja- eh, utu tunyamaswa badutunga kubera ko badu- bazikunze Ah, ku bijyanye n'injangwe watubwira iki
tuvuze ku bigendanye n'umubare w'iziba zitunzwe kurusha izindi usanga akenshi akenshi imbwa nizo usanga abantu baba batunze nk'uko mwarimu bivuze hari abazitunga kubera umutekano kurinda urugo ari nayo ari nawo mubare nyamwinshi ariko injangwe urumva ntabwo ni ukubera urukundo uwayitunga wese ayitunze kubw'urukundo ayikunze ariko ntabwo umubare ari mwinshi ntabwo umubare ari mwinshi ugereranyije n'abatunze imbwa
hanyuma ababagana bo baza nko kuzivuza cyangwa kuzikingiza mubona biyongera bihagaze gute
nk'uko nabivugaga bigendanye bitewe n'uko imyumvire igenda ihinduka bariyongera bariyongera kuko abantu bagenda bamenya ko agaciro n'ibyiza byo kuba bakita kuri amatungo by'umwihariko kuyavuza kuyarinda za ndwara nagiye mvuga zitandukanye umubare ugenda wiyongera kuko n'imyumvire nayo igenda ihinduka
ese abari mu giturage bo babigenza gute kugira ngo tubwire ko mufite hari amashami abiri ibitaro byanyu bifite abari mu giturage bafite uburyo bwo kwita kuri ayo matungo nk'uko abari mu mujyi bimeze
mu by'ukuri hari abaveterineri bagiye bari mu duce dutandukanye ntabwo ari twe baveterineri twenyine mu ntara zitandukanye hagiye hari abaveterineri bakora bigendanye n'ubushobozi n'ubumenyi bafite birumvikana menya ko muri buri murenge hataburamo umuveterineri waba watanga ubufasha mu gihe bitewe n'ubukenewe ubwo ari bwo
twibutse abatwumva ko ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho turimo kuvuga ku bijyanye n'ubuvuzi cyangwa se no kwita ku matungo cyane cyane abana n'abantu mu ngo tukaba turi kumwe na muganga jean bosco turi kumwe nayo akaba ari muganga w'amatungo ku bitaro new vision veterinary hospital ibitaro biri i nyarutarama mu mujyi wa kigali nibutsa abatwumva ko badukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi bakaba badukurikira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri nagira ngo ariko mu gusoza iki kiganiro muganga umutumirwa wacu w'uyu munsi jean bosco mugire inama mwatanga muri rusange ku badukurikiye
murakoze cyane ngira ngo inama natanga nk'uko nahereye kare twatangiye tubivuga ni ukurushaho kugira imyumvire yo kumva ko aya matungo turayatunze ariko ni na byiza ko tugomba kumenya ko afite kwitabwaho mu kuvuzwa mu gihe yarwaye mu kuba mu kugaburirwa mu kurindwa ziriya ndwara twavugaga mu buryo hifashishijwe gukingiza mu gihe cyagenwe ndetse no kuba zahabwa imiti izirinda udukoko two ku ruhu ndetse n'inzoka muri rusange kandi mu by'ukuri bakumva ko mu kubikora ni no kuba barinda ubuzima bwabo muri rusange kuko hari indwara zishobora kuba zafata aya matungo zikaba zanafata n'abantu mu gihe babanye nazo babanye n'aya matungo ngira ngo nibyo navuga muri rusange murakoze reka ngo ushimire cyane nanjye ku ruhande rwa radiyo ijwi ry'amerika kuba wafashe uyu mwanya dogiteri jean bosco turi kumwe nayo wakoze cyane ku bisobanuro n'inama wahaye abakunzi b'ijwi ry'amerika nubwo twagize akabazo k'amatelefoni yanze gucamo n'ayagiye acika cyangwa se amajwi atasohotse neza ariko ndibwira ko muri rusange abantu barushijeho gusobanukirwa ndetse ko hazaboneka n'uburyo bwo guhindura imyumvire ngashimira cyane abatwandikiye baduhamagaye nshimira n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma nadia tahana enjeniyeri cornelius kuri mikoro ho mwumvaga eugenia mukankusi tubashimiye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe aho muherereye hose